to my people. Power to their people. Give power to my people. Power to their people. I say give power to my people. Power to their people. So now, listen to the voice. world without corruption. As the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. My people, I salute and welcome on this beautiful morning to Inform Me Radio. Um, now, na country sister voice on they hear this morning. All I hear me, uh, but I'm not there inside studio alone. My brother they here with uh, me, and uh, this now our paper check check program investigative table. This now the program we will take the enter into the newspaper headlines. We will try touch as many as we can but of course we not just take the surface value we go try use our third eye you know as e be say na we be the third uh, state of the is the fourth fourth eh, state of of government uh, we come get uh, third eye so we try <laughs> come use our third eye as a fourth uh -huh, to take check within them. no want make we see. Mm? And so we did. I don't know why this man they laugh this morning. I say too much excitement. Wait till you see something where they make you they excited. Eh, no, I just, I just, I just, I don't know why. Oh, since uh, I just dey happy since morning. Since morning. Mm. Hey, eh, you don win jackpot. Ah, email. Oh. If you not give me from inside. No, ma, ma, you know say that one. God share, goes. Share, then people, people they listen to us all eh, over, all over all the all world over the world. I so agree. the day where, no, the when you don receive the jackpot. Eh, i go let una know <laughs> eh if you give me also i feel. no talk am again <laughs> because that time you come with your <laughs> is your case oh, god well ah, people we dey greet everybody this morning we talk about god you know sometimes eh, when you dey see eh, the mistake when people wen think say the two past indigenous people of nigeria they publicly they disgrace theirself It will fit create excitement for you because what wetin person thinks, say im wan take fight you come they begin dey be like say they think they help you It will fit create excitement for you so na im make am when this morning i don't know after after my eh, thank you to god the joy personally even though i never thank you lord yes after the thank you lord the whole thing just come turn even when i no make call i no discuss with anybody so i think i just thank god for everything today yes my name na adeomo akaro i dey greet everybody wey take time to lis ten to us today and um, says i dey use one kind eye look you i no know whether you don dey get some kind political uh, political meeting eh, wey eh no as at yesterday no ma as at yesterday i go hmm. tell you plainly say one political party their some of their guru meet me privately in a private sector in a private manner and <laughs> but they no bring any envelope oh no they no bring oh you know what make i no ma no they no bring <laughs> i go for talk and say they say make i use transport go my village go tell people but they no bring oh so make anybody notice say they give me anything okay. Oh. so but that one i just say uh, you see um, as the matter dey e good make we dey uh, create joy the word joy or happiness na self um, na something wey you go fit give yourself irrespective of wetin the enemies want make you dey go through and one funny thing when according to madam you e go say the man devil wetin e dey always derive joy from na your sadness and so once you are happy im go dey sad so if you no want make e dey happy just constantly be happy you go find out say e go dey very very sad <laughs> yes, that one carry was entered the program, I mean, the, the uh, studio reading when be the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Last night, I did try reflect on the issue of flooding and the number of people when these people, this thing they affect. And um, the kind denier when Nigeria as a country through the Minister of Water Resources they talk say Nigeria no get any agreement in 1982 with um, Cameroon. But in all of this, I my mind no even say make we they, make I even discuss Cameroon or anything again. I look at the governors in each state and local government when they don't confiscate in each zone. I can't ask myself, ecological fund all this why wetin the envy they use them for when never one day fit actually help the people at the very grassroots and this na the very thing when they reveal beyond even the issue of nigeria constructing dams and if you look at how much so far the federal government on its own do dis disburse to states when they no let get to local government you go know where the actual problem of nigeria come from and therefore, this one will call, call us back to the indigenous people of Nigeria at every given time. No clap follow who no go later. Remember, say, erosion go pass your compound tomorrow. One by one, people they suffer now with a call for help, and them never they even make any arrangement. And before you know, they go tell you, say, IGRO, you know, did the states, and person went up project six billion naira monthly for each state say in what they generate go tell you say there is no money to help the communities when don't they submerged in in your own and therefore you're going to ask yourself say money day for your allowances money day for private jets money day to fly through the campaigns money day to take run all the medical trips and and, and uh, vacations but money no go day to take assist the people, the indigenous people of Nigeria, where get the place where you they govern. And so take a decision today to say, I want make the person when go they represent me, when go they sit down to govern the state, when go they sit down, allow local government work must be somebody when go get the heart of the people and not in own mind to take the worker around inside one suit when go call coat or scosoble. Well <laughs> so I want beg the indigenous people of Nigeria always they see beyond the podium. That clap where you they clap for every hall where you for the whole meeting today. You know the Greek get up ask valid questions when you e go turn their orientation to say these people don't they know beyond what we think say they know. Every time they go come call you to a meeting and speak the same thing over and over again. You don't ever ask yourself why you never change the narrative Your go meeting dey talk about how dem go appoint you as a kavasa and be giving you one one thousand naira each day you go out you don ever ask yourself whether in that meeting you don ask wetin these people don do when dey different from wetin the others don do before or what did they intend to do different from wetin don happen before wetin be the signs wey you don see uh, in fact for even um, uh, if medical doctor go say there are signs and symptoms of a particular disease you no dey see signs and symptoms of failure so take a decision today to say today nigerians should diagnose every politician this, indigenous yes indigenous people of nigeria should be diagnosing every politician so see the signs and symptoms of fraud signs and symptoms of uh, corruption signs and symptoms of promises as i mean for campaign when no go ever dey fulfilled so that at the end make we fit get nigeria back and let the country work for its people and not for the interest of individual wey no go ever think of how the indigenous people go ever live a better life again my name na adeomo akao oh, i dey salute everybody wey take time lis ten to us this morning na well done. hmm you know as you just dey talk i remember something wey i um, come across as i dey waka all the waka wey i dey waka. you dey do your shake mm, shake. Mm, mm. ah see e say uh, george orwell for the book we write 1984 yeah. he say the party told you to reject all evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command. Hmm. Hmm. Say so they tell you, say, make you reject all evidence of your eyes and ears. Yeah. It was their final, most essential command. command. Hmm. When person tell you you dey see, he say make they tell you say you blind. No, no, no, you no see that. You no see the thing wey you dey see. You dey hear. They tell you e just be like the one wey uh, eh, so, so many lies dey something wey he talk ninety gbidigbidi he forget say he don talk am. Yeah. Then he come talk another one again. He come talk say that one wey he talk that time say na lie e be but na this one na correct. Na be the truth. Because we dey blind and we dey deaf he said by the time you as an individual you as an indigenous human being <laughs> indigenous human being <laughs> hey I, I won't begin preach like uh, those pastors. Hey, you know all those. Uh, right on, uh, <laughs> right on, right on. eh? Say by the time you come, take am. When you reject your own the evidence is wey you see with your eyes and your ears when you take am say that na the final most essential command wey dem get over you dem don lock you up maybe na inside bottle na dem lock you put then dem go come throway am inside the river maybe the thing go come sail go one place maybe god go come eh, help you then somebody come see the bottle you know say i like movies well well i especially cartoon <laughs> somebody go come help you come see the bottle wey dem lock you put uh, <laughs> come break am and i go come set you free because as you see me so nobody fit lock me up oh. so therefore the indigenous nigerians make all of us dey very very spiritually alert and sensitive. Yeah. man i no vex i dey talk like this o oh because all of us know now we we all we all of us get wetin we dey we dey put our mind yes, to trust, or yeah. wetin we dey put our trust to uh -huh. so me i go talk am the way wey the thing be so we dey pray for una well well for this station say una third eye the one wey dem no want make una take see wey even the scientists know the importance of that third eye to the human body yeah. uh, uh, spirit and soul we dey pray say make e dey enlighthened make e open open so that una go dey see the things wey dem no want make una see if dem tell una say ah and you know say na ah ah ah waka comot for the place that place it's yeah e don reach the time wey you go create your own environment create your own community yes and the funny thing be say we you not be only you be like that other people dey and god go magnet una to take create a better community if not for yourself because most of us wey dey now we no get hundred years again so wetin we dey do am for we dey do am for generations after us yes the ones yet unborn yeah because e go be good thing say children after us enjoy wetin we no enjoy yes yes yes that na the prayer be that na im na dey lis ten una still dey lis ten to us on informe radio this morning and this na paper check check program investigative table but uh, e be like say spaceship don. don eh, join us this morning hello spaceship are you there hello hello hello hello. <laughs> over over oh, oh, oh, over over good <laughs> morning morning um, uh, Oga good morning, sir. Good morning, very, very good morning. Yes, uh, uh, uh, uh we day for a very special day, um, NSAS Memorial Day, mm. uh, especially especially good for this corner here, get to the observe things. Okay. All right. Yeah. So. We really appreciate you as you take uh, make out your time again mm. out of your very busy schedule mm. to take join us this morning. Thank you, sir. I appreciate yes. it. Thank you. Thank you very Thank much. You, All Thank right. You, uh, ma, before we enter paper, I mm. want um, um, first a good make way from this platform. We recognize any battle when anybody fight on behalf of Nigeria. Oh yes and so, to those ones who went die during NSAS protest, we say, God go help, protect the families wanna leave behind. Uh, I know they personally, I know they pray for person when don't die. Oh. Mm. Now who they are alive, are they pray for? Of course. Uh-huh. So God go help. That one don't answer and don't, call already. Uh-huh. But your death, by the grace of God, no, no go in vain. In vain. Mm. And to those when they lock up since that time till today, when nobody they grip government deliberately be like say they no remember again The spirit wen go remind nigerians to ask for una release god go wake am up hmm. to take make these people come out from that those cells when they keep them all over the country. And we pray say they still there alive. We just pray say they never cook beans when get when get to Rioyo give anybody eat. <laughs> Orioyo. so, uh, oh, Orioyo na better oil now. Man, when they don't meet with beans, it no be better oil. Yeah, seriously. <laughs> so. you meet with beans, When you meet with oreo good but beans good beans but good if dem jam body if dem jam body fit be another thing entirely so na na code e be oh, it's a code it's a code this man i don see am eh, eh, my spaceship man you see why i dey talk say sometimes i dey this man i dey fear am i no know <laughs> i no know i no know where where where for corner a shade of days. Oh yeah, oh yeah, abeg we get we get work to do so we get work to do so mm. but our prayer really sincerely mm. this morning be say god go help to make those people when they keep say make anybody not remember god go help us remember them and make sure they get their freedom and the country go really work toward the angle why dem fit actually which make them sacrifice their time and hour that period to take shout come out when make them go lock them up Now just this ones be um, the thing when I say I want to join, wait till you they talk this morning. Okay, all right. Even the one of the um, newspaper headlines. Sef. Eh? Okay. Yeah. Okay, sharply, sharply, make we take the <laughs> Daily Trust, Daily Trust first this morning. And the ones, one sad one, they say fifteen villagers attending uh, Malut celebration drown in Sokoto. Mm. Mm but na today na dem don dey enter boat go where dem dey go since dem say na boat na dem enter it don capsize the thing capsize na dem dey delete out of twenty-five dem fit rescue ten but fifteen die um, dem say dem see the bodies and then dem don bury dem according to islamic um, islamic uh, ways oh. mm. okay Another one say cholera kills 257 Nigerians in 10 months. <laughs> na even now na even now wey dis uh, wey dis flood dey so na im more cholera go outbreak uh, go come out. we talk am na the yes, the, the, the epidemic wey go come yes, out as a result period, of this this period e go dey very high very high but this thing dey preventable now. yes cholera dey preventable e dey preventable but yet our government go remove eye you know say we dey talk say na eh, eh, we sabi not be we dem sabi major in minor and minor in major this one now na something wey e be say dem fit easily tackle dem no go wan tackle am even if the resources dey made available dem no go even do am but again we dey always talk to ourselves as indigenous nigerians make we learn to take precaution make we learn to dey care for ourselves. Uh, ma, yes, uh, yes. Uh, another thing uh, yes you see where a country states and local governments only take delight okay may i come they always dey happy today reactive and not proactive na issues like this na they dey always face you see nigeria get this um this e get one language when e bin wan come my mouth just now but make i look at attitude uh, attitude uh-huh. get wetin stay in the life span of governance in nigeria from stage to stage person to person and at every level hmm. when be if e no happen first if e no deal with somebody first i no go sure whether we need to put attention there hmm. i remember one time when one state get one gully when they chop the road They no gree do am until when one big man from as commissioner run enter the place na dem go fix the place so which means a an important person must die must die meanwhile people had been dying nobody believe so when the commissioner die there they come quickly go take care of the place now vehicles dey use am if erosion no i mean if a flood no swa, no swallow people hmm. They no go remember say drainages need to be distilled They no go remember say people need to They need eh, environmental health officers no go remember They they enforce the law of don drop containers and things outside hmm. if uh, somebody no get pipo the ones wey dey even eh, okay papers wey dem say dey build build because ah, their hands still dey inside dey inside yes because they go allow people build put for where for waterways and where dem no support for moat and whatever by the time they finish somebody go come wake up in the morning so you discover say the government get this attitude of say until e take life so i dey come dey ask myself na government of blood we even get for this country must life be lost before action is taken so na im make am we constantly at every level in all di 36 states in nigeria 774 local government including fct even when e run enta aso rock na until until life they involve Now reactive government we they get not proactive governments, at all level so oga mary i know say maybe you maybe you may see it from another angle sir. no oga i dey one the same angle i dey sabo at all in fact i even dey admit say a part of myself na him just to share so Okay. you know because i don't even get some uh, some uh, instances when you be say there's this particular road wey i dey follow for for east where you know out of this country when I follow one time, when I see. My first, my, when I ask people questions, because we plenty with the who go they will go buy something. Okay. They say until the team, the team take life. And not just take life, take life of person with this matter to this particular governor, you know, go act. Now, it's not like now now. na occultic practice, say, all governors go they behave like that in such a way. But not the same they did before. Even though whatever people talk, we know how Akwa Ibom uh, state governor take approach approach yes. issues. Yes. Even yes. flooding. If better flood eat that Akwa Ibom now, see what they talk it's like Akwa Ibom. It not go take, the don't go. Or it don't it don't go because of underground tunnels where them where them built for those roads. Mm. And most of those now, now federal government roads at tunnels every tunnels oga ademo dey conversant e don go there for several uh, assignments im go fit talk am the one wey still no reach wey still no reach na underground tunnels wey be say before you don go. Yeah. now here where i dey talk for for this for this place for east na the make i speak for that you know from that angle until say death occur dem come dey palliatives that's what they dey do now na individuals na gather now individual people now na gather now and the complex are custom and and the uh, the way of life of the people if the thing no kill their own no be say governor now no be say the thing kill their own the thing no no cripple business till they come dey call they no go do anything we don dey talk am since for inform me say no be wetin government go do now we dey talk now na wetin we. na that na where me i wan go be that now say whether we the indigenous people can we do something about it. yes ma ah a million and one things mm. we could do, not just because it, it matters to our business interest. For instance, now, uh, uh, one telecommunication company now, one, uh, I bless now hear the news, one commenced the uh, reco- or reconstruction of uh, this Enugu Onitsha road. Yes. Yes, MTN. And ah, that's some few years. Yes, yes, and that's some few uh, billions. Mm. Now, they want to do it because of say, okay, it gets uh, what they go do some tax rebate e gets uh, eh, income tax i think income tax or company tax tax yes what dem supposed to pay for one year They go they go give them. uh, uh, they no go pay they go dey holiday they not go even pay to see how they fit recoup the money back now do you have to wait as an organization take it from the people so may they give you company income and make dem give you tax rebate before you go do wetin be say you go take save life at least na human being go buy buy airtime na human being go buy cement na human being go still buy rods from your company na human being go still go buy cosmetics no when you wait for government government dey irresponsible you go look your customers among the people wey go buy, na your future customers or your present or uh, current customers. Mm. I don't know how to teach, I don't know. Mm, okay, uh, but we need to start uh, Oh, una know me at least for the eh, few days wey una know me una know say i know the na days na na just days. it doesn't even it's like exactly eh, and it goes like. so uh, we no need to for the indigenous nigerians solution dey our hands i no dey like see now eh, me and darkness we no be friends so as they choose to say make we dey for darkness me i choose to say i no go dey for darkness so i i find solution eh, to eh, the darkness by myself so if if we come together as communities like that i sure say we fit um, solve this issue cholera no water na treatment na e need contamination mm-hmm. so we can keep our environment clean make we do am for ourselves and for ourselves because do of our children and most most na children most na children oga we get local ways of filtering water yes when we when we dey grow up for village we know the kind water wey we dey drink e no e no us. no we know the way we take dey do am we no delete so we we even need our our elders to teach us those ones wey wey grow for those kind areas mm-hmm. uh, wetin dem do before they come begin bring uh, chlorine and uh, fluoride come even add join water for us now wey dey even in fact eh, that na story for another day oh. right, una dey listen to us on informe radio this morning and this na our paper check check program investigative table una go like this one well well say uh, still on daily trust say senate summons niger delta minister over four hundred and eighty billion naira na naira no be dollars Okay. Mhm. naira nddc fund hmm they don come again they don come again wait na na allegation o dem get information say di man wan divert di money from nddc into another hmm. project and e don dey go meet eh, mr president say mr president make e make e okay the project for and i make dem summon am come so summon am so the minister for niger delta affairs umana umana na im be the man uh, say the uh, when they just bring in which day after akpabio comot for office i no understand you know say anybody wey dey put for anywhere say e get mission i work for you o wait na yeah, say the money sef say na e dey for uh, eh, cbn account so maybe na oga cbn <laughs> no say that one like money well well. <laughs> what is my percentage na what's my percentage <laughs> percentage no go well Now im make am talk out abi na im make the thing come out eh uh, percentage no go well eh, maybe the waiting percentage not go well for who now? for ah, ah. the cbn and for the senate no see man that ah, percentage is in faces o oh. uh-huh. so maybe the wetin uh, you no uh, can drop our own for our senate uh-huh. you no can drop cbn package but then but the thing be say the thing don come out now for the indigenous people of nigeria mm. to understand how they take dey play obubuyeke with. Um, eh but when you look this money. matter mm. apart from say senate go bury the issue later hey. Eh. whereby off your mic off your mic uh, no say na this same <laughs> nddc people people for the off mic mm -hmm. when they accuse them say una una take the contract wey una no gree finish then they say off your mic off your mic so but wetin dey go on for here now you see just this guy They just bring am in by may when apc did dia uh, presidential primaries uh, the primaries wen bring president um, i mean uh, the campaign the flag bearer and standard bearer of the party now when akpabio waka comot for office go say im wan dey campaign as um, senator now hmm. because he come down for bola ahmed tinubu but when di manna come office how many months now four hundred and something don begin dey waka that means four hundred and eighty billion now e wan begin develop wings now very soon now we go see am e go become paris flood eh, return eh, e go become eh, e go land for paris as some hmm. land for some places where some commissioners for go prison for that country that hmm, period so hmm. but wetin make me dey talk all this kind of thing we we dey say where probing dey come but probing has never yielded fruit in nigeria <laughs> all the sen all when senate don ever probe what has been the outcome of it wetin be the outcome of both forensic anal uh, forensic audit and the probing when n n n i mean uh, the senate and house of rep do for the same nddc during akpabio nothing they only carry carry wetin dem wan carry off microphone and the story die there till today all those contracts they just you remember say we get them for our newspapers and mm -hmm. whatever mm-hmm. now this one now wetin go be the outcome of the matter how you dey do this kind thing now first of all you who send you say make you raise this kind alarm wey you no come tell me first <laughs> by the time they do with each other you you don spoil my government name sweep am under eh, carpet yeah they either sweep am under carpet or somebody will now become the collateral damage for this project mm. so e e the thing be say the guy dey arrange the thing make president okay am when e never discuss percentage removal of the people connected to Mm. so you want to do am alone to show say you be sharp man mm. Now here we go for tell you say all of us meet for that place carry our knife come from our villages to cut but the man dey na script now in the follow now. ma if you if you ah, eh, oga ah, ah, uh-huh. even if you wan follow script oga get a better script to follow on this matter <laughs> oga we dey listen to you that's true no no that's oga jimoh na true why quickly jump in there why why cut us down our script they say they know who dem dey put for those positions yes now how would you deliver now who who lawyer yes. are you lawyer. Uh, na lawyer uh -huh. be the first criteria. are you lo lawyer lawyer go lawyer. go na. yes. go are you lawyer no if yes. you no lawyer e go lawyer. e lawyer. yes yes oga oga oga etim umana okon umana. Mm -hmm. na oil and gas e dey. Mm. na person say na ceo that person be say he don he don e see he get level international and nationally that's why e go graduate school for uh, uh, uh, columbia university you know one funny thing see i i keep saying it i i i dey wonder say these people are they humans or they sell their soul to aliens because i can i i no fit imagine who dey do calculation of eh, billion the other day say if you get eh, how many mm, billion mm, say e go take you how many years to take finish the the money if you are not working at all if you are not working at all say e go take you a a a very number a long number of years wey you go don even delete you go delete even before the money finish so i don get it why money wey we know say go fit better our economy our communities some people go just say okay with our enemies carry am comot wait i dey come make i just this one na go just carry me enter another news headline for inside say flood farmers urge federal government to build new dams do we need to urge the federal government to build dam. no no <laughs> Oh, do we? No. Oh God. Oh. So they they'll just say collect See, all this money. Uh, they use uh, some anyhow. My people. Carry and go other people uh, countries go dey develop and they, if you put the money for their economy it's building their economy. You remove am from our economy it's destroying our economy. Eh? Now farmers dey urge federal government to build dams. That na uh, shame. No, my, you know where you know my people if we look at the situation. Eh, farmers see farmers dey look from just one angle of make dem save their farmlands collect this water keep for where you wan for keep am make we fit dey go our farm o oh. na no give us employment before na im make dem dey do the urging but when you really look at it it's even an avenue for more tiffin mm. yeah an avenue of more tiffin you see yesterday yesterday i dey check something at early hours this morning they say so far so good uk don get 1.9 billion dollars from nigeria students when they take empower their economy. As dollars or yes, pounds. Uh, uh, euro. Uh, euro. Yeah, one point one point nine billion euro. As they, they make payments for school, they do this when it take they boost their economy on annual, I mean yearly basis, and even more because most students they come there for school for this for programs. The same thing it be for us here you see the mindset when people get now they determine the result when come out from the society where they dey. yes yes. so if farmers dey urge federal government to build more dams and the federal government constantly dey look at wetin go be what is in for me in building dams they will actually start dam projects here and there every stream in nigeria let dam it. <laughs> it's <laughs> what is it for me that i think of na real less damage yes <laughs> so <laughs> and before you know it my people we have created more problem than we ever thought we were going to solve you see we dey discuss the issue of uh, ecological fund just now mm. when we dey do analysis on um, different between political power and traditional power yes. somebody did an editorial this morning on wetin say people dey rush to criticize federal government after the minister of water resources do di denial of say even when e dey check office say no such document dey that ministry on the agreement between cameroon and nigeria to build a counterpart or eh, another receptive mm, eh, mm. dam but when you come down ecological funds dey for every state on yearly basis no state in nigeria no dey get ecological funds so wetin dem dey use am do na na there we dey go An ecological fund suppose dey meet local government chairman now are we having local government in nigeria. Mm -mm. No. no we we suppose get. no ma tomorrow till today ma i no go gree make anybody talk say we get local government. Okay. we are having seven hundred and seventy-four liaison office of government house in all the places that we have in nigeria. okay. we no get local government. no vex no state in nigeria would be bold to say i have a local government chairman according to the law we are looking at it as who, who you choose make you go dey head the liaison office. Mm. na na na revenue collectors all of them. they are yeah. revenue collectors. so as we no know. no functional local government. as we know this one now wetin we suppose do. you see it so if we look at it you come discover say every state governor every min, um, uh, commissioner of minister commissioner for environment he and state governor dem dey get job when dem dey do for each other you have to put somebody you trust to be able to help get the ecological funds for you and then use it to empower your pocket. no be somebody you trust somebody wey wey dey loyal. well when loyal and then yeah when dey lawyer, and not just lawyer, but go dey do the actual returns. Mm -hmm. to go into that ministry this case yes oga adeomu abeg eh na i just wan na just just na just abeg no ma i just wan ask them. eh for inside eh for this omana eh, omana for him mm. eh, profile for him company wey be ceo and i wan just i wan just show wetin they write put o dey say omana okon omana comes very well prepared in terms of training for the higher calling of leadership He is even more so, in fact, exceptionally so, by way of experience with regard to direct experience in public administration and statecraft. I don't know what's about the witchcraft. <laughs> okay. Okay, oh, okay, oh, so whether you see, you go understand their profile, you go know, say, na the best wey go deliver according mm. to mm. yes no go carry ordinary person go say sure i say money wey i dey collect mm-hmm. well i go report now. okay ooo oh. okay. uh -huh. make we make we take uh, one last one before we comot for the uh, daily trust this morning e say brain uh, brain drain nigeria left with twenty-four thousand doctors nigerian medical association na im dey talk this one so yes brain drain yes. nigeria left with twenty four thousand medical doctors and uh, even as we dey talk the number will even reduce faster very soon for its over two hundred million population yes because you see on on health issues there is a statistics of how many patients a doctor ought to attend to a day hmm. when im go still dey very sane to know wetin dey wrong with a particular patient because there is a point when e dey operate to e dey operate reach hmm. you go see say e brain on its own fatigue no dey make am really diagnose a particular patient the way it ought to be okay e say eh, from the listener e say right now e say na one doctor to ten thousand patients ratio okay na e don dey now okay you see wetin i dey talk na there this that is na be the statistics wey i say i dey talk about just now now if on their own they don even do this it means if you one human being dey attend to ten thousand on a salary and allowances hazard allowance of five thousand naira when because of covid nineteen, lagos state increased to twenty five thousand, and after covid nineteen, it was brought back to where it was before mm, then you go come dey tell the person you expect that a medical doctor in nigeria will diagnose a patient the way it ought to be e no dey possible so na im make am you dey see people dey get wetin we dey call family doctor when dem go prefer hmm. to have an attention for dem pay more to this person meet them in their private clinic than for you to say i dey patronized government private hospital because government is actually now having private hospitals no longer government hospitals government we know that one oh, oh, eh, obviously we uh-huh. know that one eh, meanwhile according to world health organization say we suppose get 23 eh, doctors and nurses and midwives per 10000 population to deliver essential maternal and child health services That, na according to world health organization okay so who who uh-huh. to blame now who to blame who to blame we talk uh, for for oh. this uh, you see brain uh, uh, brain uh, anyway oga mary talk first because e get wetin i bin wan just eject join this oh, matter o make eh, eh, we go back to our leave. yeah who to blame eh <laughs> hmm. i i wish yes sir i wish who fit give life to inanimate objects who to blame na the policies of government. his policies. Mm, of course. of government na to blame let it just be the author and the and the and the and the and the finisher of the matter. ah yeah yeah then they go gather pata pata of them no <laughs> policies yes yes yes sir policies wey dey no dey centered on people and you mm. go hmm. put to healthcare you don't go bring experts with dey chat course for us you go bring do uh, uh, doctors with this in na abortion na dey na dey know na dey do carry abortion doctors come dey put them uh, well i no talk pass that one sha wetin dem do na how to take quickly collect the flush am down collect money to take build build build houses oga oh, adewo you know wetin i dey talk now all those care doctors. Uh, you see they make they dey commissioner for health and they go still go go become uh, uh Eh, yeah, you see, okay, we pass, we pass. No, make, make pass. I, make I just quickly chip in something. I beg, because you know, on health issues are they always they <laughs> very. Um, I, I get personal feelings about this thing. Mm-hmm. It's not that as I they grow up, I be pray before say I go into that very feed, but mm. along the uh, line, they, unfortunately, they, they change the course. <laughs> who, who, change the <laughs> course? People will pass me. People will pass me. You know? But you see them very relevant uh, uh, for the course when you know now that's someone dey say that's why i say all ah, things want to uh, collabo <laughs> someone dey say i wanted to be a medical doctor but i now become a traditional doctor <laughs> na only the he say na only the medical uh, that is m <laughs> uh, and, and native doctor so na only uh, they change the m to n so but wetin dey happen for here you see uh, pacn primary healthcare centers for nigeria we know say na because of international organizations how to collect money from dem na make them dey build am not because of di pipo make we first look at that angle make we drop am there then when we come to the issue of actual healthcare system no government in nigeria is actually thinking of the people. on a mm. very serious note leave the issue of uh, a healthcare scheme and all of mm, those stuff mm. no government in nigeria but i no talk say e no good for us to have medical doctors in the country but i think indigenous people need to go and visit their indigenous way of caring for their health yes sir when we visit where it is very necessary you see a doctor because and then your lifestyle this is a time for you to think of what to do your personal lifestyle you need to look for a way to mm. make sure you rearrange your lifestyle the way e no go come dey toxic to your own body so that your lifespan can actually be meaningful to you because if you dey say you know we dey talk about where there is no doctor there is a book written by a medical doctor when he say where there is no doctor you remember parents were buying it in the house families were having it now at a point doctors started criticizing it because mm-hmm. they feel say e, e, e, e dey lose money they no dey make revenue good meanwhile yes. actually that thing was meant to help people in the rural environment. oh okay blessing never quick una watch video wey i drop this morning. <laughs> okay uh, eh, wey one old man don tell wey the man talk am e dey talk about something say wey wey dey very cheap wey go help the human being e say doctors know that one e say but they talk say e too cheap they no go fit make money from, from it so because of that they no dey recommend that particular solution. to anybody to anybody for one oh. kind serious sickness ailment, like that so uh, uh, so eh, wait. i i wan beg the people mm. go back and study your environment you go see say god hide the solution to that disease inside some leaves when they near what, your compound what of the ones wey dey manufacture then, themselves. then the ones when when there is a sickness when e be like say you get your own personal you get your own messenger. Mm. where it is necessary personally to me i believe more say na surgery cases na doctors we need doctors more surgery cases and if there is need for it yes visit a doctor save the life go back and activate yourself okay una, all right so una dey listen to us on inform radio dis na investigative table okay sharp sharp make we enter. Uh, tribune newspaper eh? Uh, yeah. Okay, okay. The Tribune gets plenty, plenty headline, but the big banner when they here, at the see minister face. This woman come to the appear for paper. Uh, okay make we start with this one why many states are flooded federal government They come say dey exonerate cameroon lagdo dam They come say dey exonerate am say no be the dam water for come. eh na so They exonerate dem o. do you know i was expecting that. yes they had to quickly deny it. you know say they don dey shout since say na rainfall. yes meanwhile there is a video of the of the opening of that dam. dam completely into the into the oh god there is a video of the opening of the dam how how the water dey gush. yes yes so why why dem come dey lie now na minister minister quickly had to do this because na now dem eh. wan use the minister need to do do e work that minister for water resources when e dey talk say water bill must fly eh. na he talk this matter far and on behalf of the federal government you know it is always a turn or a turn eh, of somebody to speak for presidency turn by turn it is now his turn ten kogi local government still submerged commissioner na him dey talk from there and the rain went fall for kogi whether in cubic now you take calculate am no suppose to submerge ten kilo ten ten local government. Uh, submerge o submerge yes. Uh, you know say dem know say we we no know english we okay. no know book so okay. uh, uh, flood submerge. Mm. submerge uh, local government submerge, yeah, then we'll come talk say <laughs> na na rainfall. Uh, from which state we no get you know say we no dey. okay which state this volume of water for fall when flow enter okay, these twenty-seven states. you no like you no get. Uh, okay. Uh, i know for them to deny this thing oga adeoma for them to deny this thing which means. na true everything wey we don dey talk say na true. na true of, of course, course na we know we know we know this government. you go only deny wetin be say you no you no know you no get plan for explanation. Mm. Mm. you no get plan for am. flooding forces nlg Eh, NLNG to shut in gas production. You go see all this one for page two and page five of the Tribune newspaper. Mm, uh, eh, yes, they, they say gas, the price of gas now go soon go up uh, because uh, yeah. they not fit. Uh, the pipes they yeah they, they affected, affected by the by flood the, and they are not even flood. able to produce um to even. but if they if they do those pipe properly it e suppose fit affect you know, am because surface now for surface pipe they make uh, more on gas before they channel am so e dey as the flood dey come e fit use wood when e uproot from somewhere take heat am and so e dey affect oh. them. so it's possible eh, you know we always do we dey like cheap cheap projects so nigerians Nigerians, braise up braise up the price of eh, gas cooking gas now go fit uh, skyrocket even as every other food item i dey listen to one um, okay okay make i no talk this thing too much maybe on state of the nation i go talk this matter sometime later okay ekiti speaker afuye dies at 66 Okay, many injured as hoodlums clash with traders at uh, Alaba Market, International Market, page 29. Mm. Um, this one, uh, ROTIM, that is Road Transport Employers Association of Nigeria. Now, them clash with Alaba International Market traders. 15 die in Sokoto boat accident. Wild animals evade Edo communities. Villagers appeal to Oba of Benin. Say, make it come to their aid uh, wild animals. Anyway, to say we enter the belle, we for know the name of the community when uh, the wild animals. So, gone, well, not day. Uh, I mean, hunters, well, not day before so begin call over. but wetin fit make the wild animals invade. yes the reason why wild animals can come in into communities na you should know that this is this period when flood don come in hmm. so animals will always be relocating from their natural habitat you know we don talk this issue. Hmm. so i just wan make you bring that come out. <laughs> we talk am just um, and then down ah, the thing is coming up again. <laughs> madam i dey well i remember when oga adeomo talk the matter but then again i wan talk what you wey be say if you make us laugh but then you e go explain wetin dey happen oga adebo you go remember one time when you pray one prayer for one of our broadcasts and as you talking about that then shout amen put <clears throat> soon as people who don't know they enter into our forest they do what they don't know say the land go soon they produce go soon be torn. one after the other. Go see the push go see the push for the animals Then they come out. You know him. Yes, <laughs> yes. yes. so so so after that prayer wọ́n ti dọ́kọ̀ wọ́n dọ́kọ̀ àwọn flock. another another studio bi for me am see am ah, ah. na be my voice una dey hear another studio go i will say i will say god i know am. see am ah, off off this mic. off their mic. honestly by now we pray na pray pray okay. but god god answer am but god don tell am say na so i tell am i dey pray. okay thank you for the reminder. abeg give us more. okay twenty twenty three budget defence under threat national assembly workers threa ten strike they say twenty twenty three budget defence under threat Na nas workers threa ten strike so if they go on strike the house no go sit again and you go just know say dem no go dem no continue constitutional review we won't truncate alterations conference of speakers na im dey talk from there okay obajana kogi institute legal action against dangote group page thirty. yes. tinubu in fresh move to pacify aggrieved blocks as campaign council unveil fresh list <laughs> okay Customs commences use of scanners for cargo uh, examinations at Lagos ports. page seven. Hmm. Federal government not planning to restructure forty-two point eight trillion debt, Minister of Finance, Zainab Ahmed. na now na wait na now na dem wan bring out scanner eh. even as na now wey wey dem don expose the oil tifri yes na now dem come expose say dem fit use satellite uh, take take uh, monitor the ships dem have am and drone take monitor hmm. meanwhile dem no use that same technology take fetch out the boko haram the bandits and all those ones oga adeoma madam madam eh, madam we get we get we get two satellites wey we launch for obasanjo regime yes hmm. which which comes out one which comes out two They say one, they use that satellite to really check for territorial to uh, for territorial matters. We talk just now, so including uh, uh, issues of terrorists. One, that to check ecological factors. Mm. Now, what do those satellites do? as we dey talk right now. if you ask me now, i go ask oga adeomo mm. abeg give us okay. more headline. Uh, oga fashola say second niger bridge now completed fashola page five of the tribune newspaper. meanwhile fa same fashola for premium times talk say uh, e dey give reason why the ibadan. Uh, lagos bridge uh, uh, lagos road yes. not dey constructed mm. no, they never dey eh, fixed uh, say they never finish am anyway e dey e blame uh, the oyo state uh, governor sha and eh, because oyo state governor na opposition no so you see eh, oyo abeogun one of the governors anyway if i open am e say that they do eh, drainage say those ones dey construct drainage so dem no wan make dem come use am when dem don work finish then dem come say come on na small pikin na im we be wey dey give us that kind reason for. i remember when the federal government of nigeria were to do edo state um, one road for edo state when we dey call this um, ugbowo road. Mm. the state governor immediately did a design on the the the the the then governor. yes quickly say make they do design for extra lane. yes and then he added the money to the contractor so yeah, make una dey do and dey go. okay it was a sharp sharp job and they were just doing everything na im make am get extra lane today. okay wey dem dey call the parking lane and the the the transit lane so why you dey you know that one not be state governor and federal collaboration okay so eh, there is always eh, a solution to it aggrieved national <laughs> eh, aggrieved national working committee members protest or exclusion from presidential campaign The come national women leader write protest letter vice chairman um, and chieftains lament there is a deliberate attempt to dis to sideline southerners claim body George say dem no go ever dey eh, This one na pdp crisis so say they no go dey the campaign train of eh, um, eh, atiku wike autumn makinde others not bigger than party says pro iu national working committee um, members meanwhile dem no ah, ah, ah, wait get. dem no get paper constitution abi wey the wey the party dey follow no no there is no constitution okay so you can imagine the kind of government that will come out from such from a country from a when we even obey their own constitution their own constitution and not obey and na nigeria constitution na dem come obey so we are looking at we are looking at we are looking at impunity and immunity government nema <laughs> nema train corps members in disaster management okay o oh, till now eh. na now na dem wan do am do you know that they say they suppose dey train even primary school children all these things. yes it was supposed to be a part of wetin dem do. for us instead na na na real na na now dey eh, wear red red shirt and uh, reflector dey train corps members okay nsars state failed to compensate victims police warn protesters against today yeah. reminder. Mm. Uh, federal government record over five trillion naira deficit won. won after all the havoc yeah. wey dem don do. they won yes. okay. that's why we speak uh, about forty forty exiles uh, victims. yes two years dey dey dey for mm. over over forty dey for prison over forty yes. Hmm. okay um, federal government record over five trillion naira deficit in eight months okay oh, but na no tell us again one and again see so okay <laughs> telecom fume as federal government order tariff hike reversal flood four thousand eight hundred and eighty-eight ogun houses submerged federal government absorb cameroon uh, kogi drag dangote to court over obajana ownership now those ones we take from the punch newspaper this morning okay uh, my people Eh, make we just know say Me, eh, eh, waka comot because me i go give una one before i waka comot okay as i wan waka comot i wan just leave this matter say e good make you dey try who dey think say you blind try look like say you wear dark shade like say you no dey see am meanwhile you see am pass e sef na so i wan beg nigerians to do now dem dey play the game like say we blind mm. but make we let dem know say and deaf abeg make we let them know say we dey see beyond wetin they think my name na adeomu akawa dey salute una. okay before you talk eh, make i drop this one for una e say patami resourceful innovative effective public official na buhari na him dey talk that one e dey hail the guy uh, ah, eh, ncc oh. wa, uh, uh, just talk finish May you waka comot one second. Ah, ah, <laughs> why he don't go talk like that? He go talk like he comes. The man has helped him. The man is really intelligent really responsible as they don't already plot pathway for the return of a particular candidate wey dey wan take get election abeg abeg e there is a great limit to that cases na merry christmas. all right <laughs> my people this na the time we will get for today program on inform me radio this na program investigative table our paper check check program na uh, they say the more you look the more you see abi eh, okay they say the more you look the less you see but for us we believe say the more we look the more we see na so now we go take tell our people say make all of us dey very very proactive yes even as animals don dey enter come pursue people comot for inside eh, their houses now those ones wey dey inside forest before dem don dey come out now eh, na so all of us still need to shine our eye in case the animals dey pursue the human animals wey dey for inside there wey eh, dey there eh. so make all of us dey very very proactive right now because the enemies are within us right now not even outside again as a result of the the flooding wey happen for about twenty seven states out of the thirty six states of eh, nigeria hmm. well god go help our people we go do everything possible because even those wey dey help sef don dey affected by dis till next time wey we go come my name na olayemi aisalutun.